Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamisaa Hagaayya 8 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Hagaayya 2 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammaaf qaaduma moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhimma paaspoortiitiin wal qabatee lammiilee. dhaloota tigraay irratti dhiibbaan taasifamaa akka jiru ibsamuu isaa yuunaayitid isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara miiliyoonii 97 itiyoophiyaadhaaf kennuu ishee waa'ee dhibee busaa lixa oromiyaa keessatti babal'achaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha gara miti kuufi qaaduutti isin dabarsa.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights First jedhamuun beekamu tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa namoota dhalattoota Tigraay kanneen tajaajila paaspoortii gaafatan irratti mirga walqixxummaa fi mirga bilisummaan bakkaa bakkatti socho'u kan heera biyyattiin kennameef sarbu irratti taasiseeraa jedhe. Dhaabbatichi gabaasa torban kana keessa baaseen namoota digdama naannoo Tigraay irraa kan dhufaniiran akkasumas dhalattoota Tigraay kanneen Finfinnee keessa jiraataniif gaaffii taasiseen lammiileen kunneen tajaajila paaspoortii argachuuf rakkachaa turan jedheera. Itti aanaa hoogganaa dhaabbata Human Rights First kan ta'an obbo Mabiree Biraanee akka ibsanitti yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture. Namni hojjetaa mootummaa federaalaa ta'e kan dhalataa Tigraay ta'e paaspoortii baafachuuf ati lammii Eertiraati paaspoortiin Itoophiyaa siif hin kennamu jedhameeraa jedhan akkasumas namni biraan waggoota 33 oliif magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran paaspoortii baafachuuf maatii isaanii lubbuun hin jirre waraqaa eenyummaa isaanii akkan fidu gaafatameera jedhaniiru namni biraan umurii waggaa 70 irratti argamanii fi waggoota 40f magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran. biyya ingilaanditti mucaa isaanii dubbisuuf imaluuf jecha paaspoortii baafachuuf yommuu deemanitti waraqaa eenyummaa maatii isaanii gaafatamuu dhaaba kanaaf ibsu obbo Mabiriin ibsaniiru dhalattoonni Tigraay tajaajila paaspoortii argachuuf waraqaan isaan gaafataman kun seeraan alas jedhaniiru tajaajila immigireeshinii Itoophiyaatti hoogganaan kenniinsa paaspoortii. Obbo Adaana Dabbabee dhimma kanarratti gaafatamanii dhalattoota Tigraay irratti loogiin addatti raawwatamu hin jiru jedhanii garuu immoo biyya ollaa waliin aadaa fi afaan wal fakkaataa waan qabuuf namoota tajaajilicha gaafataniif waraqaawwan akka dhiyeessan gaafatamuun dhugaadha jedhanii kun immoo hojimaata waggoota kudha sadii darbaniif manni hojichaa hordofaa turedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
yuunaayitid isteets godaantota biyya afrikaa keessa jiran biyyoottan akkasumas hawaasaalee godaantota kana keessummeessaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 36 taasisuun ishee ibsameera gargaarsa kana keessaa doolaarri miiliyoonii 97 gargaarsa namoomaa itiyoophiyaa keessatti taasifamuu fi kan oolu ta'uun isaas beekameera ministeera dhimma alaa mootummaa yuunaayitid isteetsitti itti aantu. ministiraatii fi dhimma nageenya siviilotaa diimokiraasii fi mirga namoomaa irratti itti gaafatamtuu kan ta'an uzuriyaa zeyaa kamisa har'aa hagayya lama bara kuma lamaaf kudha ja'a akka lakkoofsa itoophiyaatti imbaasii mootummaa yuunaayitid isteets finfinneetti argamu keessatti ibsa kennaniin gargaarsi kun taasifamuusaa beeksisaniiru sirna kanarratti ministirri dhimma alaa mootummaa itiyoophiyaa taayyee asqasillaaseetii fi ministirri haqaa dooktar gadiyoon ximotiyoos akkasumas. bakka buutonni dhaabbilee miti mootummaa kan argaman argaman yommuu ta'u marii taasifame kana keessattis waa'een mirga namummaatii fi waa'een haqa ce'umsaa ka'uun isaa beekameera walitti bu'iinsa naannoo amaaraatii fi oromiyaa keessa jiru irratti yuunaayitid isteetsi akka yaaddoo qabdu akkasumas waldhabdee jiru kana marii nageenyaatiin hiikuudhaa fi yuunaayitid isteetsi yaalii taasisaa jirtu akka itti fuftu hangaatuun mootummaa yuunaayitid isteetsi kun ibsuu isaanii kana diyabaatee finfinneerraa gabaaseera gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo magaalaa guddittii keeniyaa naayiroobii keessatti kamisa har'aa namootaan hiriira mormii ba'an irratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessu. dhukaasuudhaan bittinneessanii jiru mormiin sun kanaan dura kan taasifamaa ture isuma pirezidaantiin biyyattii aangoo irraa bu'uu qabu jedhamees himameera oduu kana bal'inaan mitikkuun nuttuma.
mormii daballii gibiraa sababeeffachuun ji'a waxabajjii darbe kan dargaggoota biyyattiin hoogganame lubbuu namoota shantamaa ol darbuuf sababa ta'ee fi pirezidaantiin biyyattii wiiliyaam ruutoo kaabinee mootummaa isaanii akka diiganiif sababa ta'e guyyaa har'aas itti fufuun waamicha hiriira mormii maqaa neen neen jechuunis saddeet saddeet guyyaa saddeettaffaa fi ji'a saddeettaffaan taasifamaa tureen har'a magaalaa naayiroobii keessatti manneen daldalaa hedduun cufaa turan poolisiin hedduminaan daandii cufuun namoota hiriira ba'an irratti gaaza imimmaanessu dhukaasuun addaan bittimseera namoonni hiriira mormii kana taasisaniis dhaadannoo wiiliyaam ruutoo pirezidaantiin biyyattii aangoo haa gadhiisuu jalula. mormii kanaan dura ture hordofee wiiliyaam ruutoo labsii daballii gibraa kan paarlaamaa biyyattiin mirkanaa'ee ture hojiirra oolmaa isaaf hin mallatteessiin dhiisuun haqamuu isaa labsanii ministeera haajaa alaa irraa kan hafe kaabinee mootummaa isaanii kan malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa ta'een komiin irratti ka'e diiganii ture kaabinee mootummaa haaraa hundeessan keessatti mormitoota keessaas kan itti makan yommuu ta'u kanneen pirezidaanticha qeeqan immoo tarkaanfii waliigaltee malaammaltummaa dhoksuuf taasifame jechuun ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafachaa jiru kaabinee haaraan pirezidaantii wiiliyaam ruutoon filataman kamisa har'aa sirna kakuu raawwataniiru wiiliyaam ruutoo sirna kakuu raawwannaa kaabinee haaraa isaanii kanarratti haasaa dhageessaniin sadarkaa keeniyaan har'a irra jirtuun yommuu dorgommiin fayyaa qabeessaa fi gaarii ta'e jirutti fedhiin uummataa fedhii caaseffama siyaasaan olidhas jedhaniiru mormii uummataa kan ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafatu eenyu akka hoogganamu hin beekamne waamichi isaa garuu karaa toora miidiyaalee hawaasaan taasifama.
Mohaammed Yunus badhaasamaan noobeelii mootummaa yeroo kan biyya baangilaadesh hoogganuudhaaf kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru oduu kanas mitikkuu tofirkaa qaba.
ministeerri muummee baangilaadesh mormii isaan irratti ka'een aangoo fi biyya isaanii gadhiisanii baqachuu hordofee mootummaa yeroo akka hundaa'u ajajaan waraanaa biyyattii beeksisee ture barattoonni mormii uummataa kana gaggeessaa turan mootummaan yeroo baangilaadesh. badhaafamaa noobalii kan ta'e mohaammed yunusiin hoogganamuun akka mootummaan yeroo hundaa'u amantaa irraa qabna jechuu isaanii hordofe badhaafamaan noobalii mohaammed yunus mootummaa yeroo baangilaadesh hoogganuuf kamisa har'aa baangilaadeshitti deebi'aniiru ga'eessi ganna 84 mohaammed yunus kamisa har'aa paaris irraa deebi'uun yommuu buufata xiyyaaraa daakaa hasraat shaajaalal ga'anitti ajajaa waraanaa biyyattii jeneraal waakar uuz zamaanii fi qondaaltota waraanaa biroon simatamaniiru akkasumas deeggartoonni isaanii abaaboo kennuufiin simataniiru mohaammed yuunus achuma buufata xiyyaaraatti oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin guyyaan kun nuuf guyyaa kabajaati baangilaadesh guyyaa injifannoo haaraa itti galmeessitee fi guyyaa walabummaa ishee isa lammaffaa itti labsattelas jalan mohaammed yuunus hoogganaa mootummaa yeroo baangilaadesh ta'uun kamisa har'aa galgala sirna kakuu raawwatu jedhamee karoorri qabameeraafi mormii baangilaadesh keessatti haala qacarrii hojii irratti ji'a darbe barattootaan jalqabeen namoonni dhibba sadii ol ajjeefamaniiru ajajaan waraanaa biyyattii ergaa televiziyoonaan roobii kaleessaa dabarsaniin kanneen ajjechaa kana raawwatan itti gaafatamu jalaniiru pirezidaantiin biyyattii muhammad shaahabuddin kibxata darbe kana paarlaamaa biyyattii ifatti diiganiiru kunis amma kan aangoo mootummaa yeroo irra taa'an muhammad yunus akka hooggananiif karaa kan saaquuf yommuu ta'u guyyaan filannoon itti taasifamuu danda'u garuu ammayyuu hin beekamu.
humni waraanaa israa'el kamisa har'aa kibba libaanoositti haleellaa hizboolaa irratti xiyyeeffate qilleensarraa raawwatee jira oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ejensiin oduu biyyaalessaa Liibaanoon akka gabaasetti haleellaan qilleensarraan Israa'eliin fudhatame tokko magaalaa Du'aar keessatti mana jireenyaa barbadeesseera jedhee achi keessatti miidhaa namootarraan ga'eeru irratti garuu gabaasa baase hin qabu. Humni waraanaa Israa'el immoo kibba gaazaa gama raafaatiin akkasumas kaaba gaazaa keessatti kan argamu buufata humna waraanaa Hamaasiin barbadeesseera jechuun kamisaarraa ibseera. Gareen gargaarsa alawaada waaltaa addunyaas kamisa har'aa ibsa baaseen lammii paalestiin kan ta'e miseensi isaa kan mana kuusaa keessaa hojjetu giddugala gaazaa keessatti ajjeefameera jedhee guyyaa sanatti hojiirra kan hin turre naadii saaluut waa'ee ajjeefamuu isaa bal'inaan kan ibsu barbaadan jiras jedheera tarkaanfiin humna waraanaa fudhatamuu akkuma itti fufee jirutti yommuu jiru kanatti israa'el beeruut keessatti ajajaa waraanaa heezboollaa ajjeesuu fi teheraan keessatti ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee hamaas irratti fudhatame hordofee naannicha keessatti waraanni babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa uumee jira.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti darbina waa'ee filannoo yuunaayitid isteetsi walqabate garaagarummaa seenetiitii fi mana maree bakka bu'ootaa gidduu jiru irratti xiyyeeffata waliin hordofu.
akka damee seera baastuu mootummaa yuunaayitid isteetsitti koongiresiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru koongiresiin yuunaayitid isteetsi dhibbaa fi kudha saddeettaffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise ansan duraatiin walitti hoolaallee koongiresiin. dhibbaaf saddeettaffaan wixinewwan dhibbaaf sagaltamii torba sagaltamii saddeettaffaan immoo wixinewwan dhibba lamaa fi digdamii tokko raggaasisan dubbiin kun han dhufee poolaaraayizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni koongiresii lamaan itti hojjetaniini yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa biriteen irraa madde. manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame manni maree loords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiyeessan ta'uudhaan ture hundeessitoonni ameerikaa moodeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran biyyattiin akka koonfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabaniitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongireesii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seeneetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaataroota lama lamaan qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota dhibba afurii fi soddomii shan. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara kuma dhibba torbaa fi kuma jaatamaa qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu garuu wixinee galii dhiyeessuu an dhiyeessu mana maree qofa wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'iin mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabuu fi dhiisuu irratti sagalee kenna. san booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan fiilabaastar waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteefneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Waggoota dhiyoodhaasitti polaraayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinooritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa jaatama barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filabastar waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha waggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filabastar kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongireesii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
hayyee kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi duula irra jiranuu lammanuu itti aantota isaanii filataniiru gaaffiin jiru garuu. gama nammaniinuu warreen itti aantota pirezidaantii ta'anii filatamanu filannoo dhufu irratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'u kan jedhudha veroonikaa valdaraasii seenaa waldorgomnii filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessatti bu'aan isaanii maayinii waan jedhu irratti gabaasa qopheessite qabdi tujubee horaa tusinii dhiyeessa waliin hordofna.
murtii isaanii kanarratti amantaa guddaa qabaachuudhaan ittaantuu pirezidaantii kaamlaa heeris bulchaa minisootaa tiim waaltsiin akka ittaanaa pirezidaantii ta'anii isaan waliin dorgoman kibxata darbe pensilvaaniyaa keessatti beeksisaniiru.
in his state he has been a model chief executive and with his experience.
kutaa biyyaa ofii keessatti hojii geggeessaa olaanaa fakkeenya ta'anii hojjetaa turan muuxannoo isaaniitiinis isinittan hima tiim waalts. guyyaa jalqabaatii qabee qophaa'aadha jedhan kaadhimamaan pirezidaantummaa akka paartii riippaabilikaanotaa doonaald tiraamp galmee nama ittaanaa pirezidaantii gochuun filatanii kan senatara kutaa ohaayoo jeedi vaans ni jajatu pirezidaantichi duraanii kun dhiyeenya garuu barbaachisummaa ittaanaa pirezidaantii filachuu xiqqeessanii dubbatanii turan.
filannoo laalchisee ittaanaa pirezidaantii filachuun dhiibbaa tokkollee hin qabaatu jechuun dhiibbaa tokkollee hundisaa waa'ee filannoo pirezidaantiiti.
ittaanaa pirezidaantiin pirezidaantii yuunaayitid isteetsi jalatti waan hojjetuuf yeroo baay'ee gaheensaa dogoggoraan akka hubatamuuf kan hin dinqisiifamne ta'uu hayyoonni ni dubbatu. inni garuu yeroo pirezidaantiin tajaajiluu dadhabutti ajandaa siyaasaa dhaaba ofii ijoo tarkaanfachiisuuf toora jalqabaarra jira hayyuun dhimma pireezidaantii jo'eel goldstaayin akkas jedhu.
Their role is really to act as a subordinate to help um, uh, promote uh, and pursue the.
Ga'een isaanii dhugumatti akka nama pireezidaantii jala jiruutti socho'uudha. Imaammata pireezidaantichaa guddisuuf hordofuu, gargaaruu akkasumas dandeettii hojjechuu pireezidaantichi akka hoogganaa biyyaalessaaf sadarkaa addunyaatti qabu akka babal'atu taasisuudha.
Hanga tokko ittaanaa pireezidaantii filachuun duula filannoo pireezidaantummaa cimsuu ni danda'a jedhu Goldstaayin.
Uh, Bill Clinton's pick of Al Gore in um, 1992 was a very good pick. The combination of these two.
Bara 1992 Biil Kilintan Algooriin filachuun filannoo baay'ee gaarii ture. Dargaggoonni giddugaleessa kibbaa lamaan kun walitti makamuun isaanii dhuguma ergaa jijjiiramaa dhalootaaf dabarsee jira.
Filannoon badaa ta'e jechuun akkaataa xiinxalaan kun murtee sanatarri rippaabilikaanotaa joon makeen bara 2008 bulchaa kutaa alaaskaa saaraa peeliniin ittaantu pireezidantii isaanii akka ta'aniif filatan itti ibsanidha.
And she really became a figure who was, who was parodied um, during the campaign. Um, and, and, and I think uh, ended up.
Dhugumaan yeroo duula filannootti nama fakkeessite turte. Akkasumas akka yaadutti dhumarratti dorgommii filannoo makkeen miite. Sababaan senatar makkeen mo'amaniif garuu sanaaf hin turre.
Marsaan filannoo kun galmeen tiimoolsiif xiyyeeffannoon isaan dinagdee maatii deeggaruu irratti qaban waan duulli filannoo heeris irratti fuulleeffateedha. Yuunivarsiitii Shikaagootti hayyuu xiinsammuu saayinsii kataan Elizaabeet Clemens VOA'f ibsa kennaniin akkas jedhan.
A version of being pro-family that is not about the control of reproduction.
Deggeraa maatii ta'uun waan to'annoo wal hormaataa osoo hin taane waa'ee deggersa dinagdee maatii barnoota kunuunsa fayyaa mana jireenyaaf misooma hojiitii jedhan mana barnootaa miidiyaaf dhimmootii hawaasaa kan yuunivarsiitii joorji waashingtaniif daayirektara kataan piiter looj jeedi vaans falaasama rippaabilikaanota tarkaanfachiisuu ni gargaaru jedhan.
seenaan isaan himaa jiran kan jedhu beektaa duraan ameerikaan yoo cimte hojjette seeraaf ajajamtee. maatii ciccimoo sadarkaa jireenya giddugaleessaa yoo taate milkaa'uu dandeessu turtee ka jedhu akkasumas ameerikaan sun amma akka hin jirree fi yoo ati sagalee isaaniif kennite ameerikaan sun bakka itti deebitii ka jedhu.
filannoo keessatti ittaanaa pireezidaantiin hagas garaagarummaa guddaa fiduu dadhabus xiinxaltoonni akka jedhanitti uummanni sagalee kennu kan yuunaayitid isteetsi keessaa ittaanaa pireezidaantiin kaadhimame hagam akka uummata dhaggeeffatuuf. yaaddoo isaaniif ilaalcha ni kennaa isa jedhu irratti fuulleffatu jedhu.
hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa godinaalee qeellamii fi wallaggaa bahaatti tatamsaa'insi dhibee buusaa daran dabalaa deemaa jiraachuu isaa jiraattonni sagalee ameerikaatti himanii jiru qorichi dhibee buusaatii fi mootummaa raabsaa jiru magaalota aanaatii fi godinaalee irraa gadi bu'ee gara gandaatti gadi bu'ee raabsamaa hin jiru hawaasni dhibee kanaaf saaxilamanis rakkina keessa jiru dhimma kanarratti daayreektarri. olaanaan tajaajila raabsa qorichaa Itiyoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galamoo bakkaawwan rakkaawwan rakkoon nageenyaa jiranutti ji'oottan sadan darbanii asitti raabsamaa akka jirudha kan dubbatanii tsaayidaamxoo dhimma kanarratti bal'inaan qabdi isheerraa dhaggeeffanna.
Naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate keessatti tatamsa'inni dhibee busaa saffisaan babal'achaa jira jechuun jiraattonni aanaa rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi dhibeen busaa itti babal'ate irraa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa baabboo ta'uu isaanii kan himan obbo Indiris Siiraaj haati warraa isaanii dhibee busaatiin qabamanii haga yoonaan qorichas ta'e wal'aansa tokkollee akka hin arganne himuudhaan haala qabatamaa amma aanaa isaanii keessa jiru innaa eeran.
dhukkubdee kan jirtuuf wal'aansa dhabdee amma siree guddaadhaan illee miidhamteetti gosaa miidhamtee turtee tajaajila argachuu hin dandeenye ammas immoo qoricha argachuudhaaf illee nuyi qotee qonnaan bulaadha qonnaan bulaa taanee qoricha humnaa olii warra faarmaasota kanarraa bitachuu hin dandeenyu baay'ee nutti cimee jira. Dhibee guddaatu nu mudatee jira. Uummata walumaa gala katteesseetuma fixaa jira. Qoricha akka waan tokkotti fidaniiru kan harca'aa jiru immoo qoricha diba adii tokko manni keenya mana baadiyyaatti keessa keessa naqaniitu jiru homaa wanti nu fayyadan jiru. Mana tokkotti naqanii darbuu mana tokkotti immoo hin naqanii jiran. Keemikaalli biifanii jiran sun wanta sirrii miti. Homaa iyyuu bookeen biifanii akka ba'anii guyyaa sadaffaa keessa bookee akka bookeen akkuma kareessaa sirrii jira. Keellaan fayyaa walumaa gala kan jiru akka aana keenyaa kanatti shimar tokkee bakka jedhamtu jira. Deebi'eemmoo magaalaa Mabaabboo jira. Ammas ganda baarkoo naannoo jedhamu jira. Inni kun homaayyuu gaaguruma mana sanaatu dhaabbataa jira malee qorichi guutuun keessa hin jiru.
Jiraataa godina qeellan wallaggaa aanaa gidaami ta'uu isaanii kan himan sababa rakkoo nageenyaatiin maqaa koo hin waaminaa kan jedhan yeroo amma dhibeen busaa daran dabaluu fi dhiyeessiin qoricha dhibee busaa waliin wal qabatee haala qabatamaa gandoota baadiyyaa aanaa isaanii ennaa eeran.
Busaan akkaataa aanaa keenyaatti baay'ee cimee jira. Keessumaa immoo wallabdee mootummaa gidduutti yeroo baay'ee tajaajilli hawaasaa gargaaru baay'ee xiqqaadha. Uummata keessatti keessaa namoota baay'ee haadholii, harmootii, abbootii dargaggoon jedhu du'aaf jirachuudha. Qorichi nu bakka baan jiru wallabdee biyyoota mootummaa kana gidduutti ta'een biyyi keenya biyya baadiyyaatti karaan daandiin keessa hin jiru yaalli tajaajilli godhamaa hin jiru jechuudha. Buufataaleen fayyaa yoo jiraate iyyuu qorichi keessa hin jiru. Qorichi ni tajaajilamaa hin jiru akkuma walii galaatti. Geejjibni hin jiru.
Daandiitu hin jiru moo sababa rakkoo nageenyaatiif konkolaataan gara sana dhufu?
Sababa rakkoo nageenyaatiif konkolaataa hin jiru. Wallagdee maa rakkoo nageenyaaf jechuudha. Konkolaataan daandiin jiru daandii maa yoo hidhamirraa kan damdallooma deemee godinuma deemurraa kan hafe naannoo baadiyyaa keessa kan socho'aa jiru. Yaalli gahaan argachaa hin jiru. Namoonni baay'een du'aaf saaxilamaa jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan hawaasni baadiyyaa daandii dheeraa deemee qoricha barbaaddachuudhaaf humnoonni nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo aanota isaan keessa socho'an keessatti hawaasni manaa bahee mana qorichaa deemuudhaaf ni sodaataa jechuun ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaas qoricha qabatanii bakkaa bakkatti socho'uu rakkisaadha jechuudhaan himani. Dhaabbata tajaajila raabsaa qoricha Itoophiyaatti daayrektara olaanaa kan ta'an Dr. Abdul Qaadir Galgaloo bakka rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi fageenyarra jiranitti hatattamaan qoricha qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu himani. Dhibeen busaa immoo ji'oota sadan darban dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Abdul Qaadir raabsaa qorichaa kan gaggeeffamaa ture idileedhaan ala garee deebii hatattamaa kennu ijaaruudhaan naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraaf Beenishaangulitti qorichi raabsamaa jira jedhan.
በተለይም የጸጥታ ችግር ያለባቸው እንደ አማራ ክልል፣ ቤንሻንጉል ክልል እንደውም ኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ ዞኖች አካባቢ በተለየ መልኩ ነው መድኃኒትን የምናሰራጨው።
keessumaayyuu iddoowwan rakkoon nageenya jiran naannoo oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti naannoo amaaraa fi beenishaangul gumuz keessatti haala addaatiin kan qoricha raabsaa jirru yeroo qoricha kana raabsinu bu'aa bahii hedduutu jira sababa rakkoo nageenyaa geejjibsiisuuf iddoo fagoo ta'aniif daandiin hin mijannetti yeroon qaqqabsiisuun rakkisaadha haa ta'uutii karaalee danda'ame hundaan qoricha kana hawaasa biraan ga'uudhaa fi hojii karaa garee deebii hatattamaa kennuuf ijaaramanii jiraniin qoricha biiliyoona sadii tuqaa torba ta'u bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiranutti raabsamaniiru naannoo amaaraatti damee bahardaar gondarii fi dassee irratti naannoo oromiyaatti godinaalee garaagaraatti akkasumas immoo beenishaangul gumuzitti asoosaatti raabsamaa jiru yeroo daandiin cufamu immoo tajaajila geejjibaa xayyaaraatiin fayyadamuudhaan kan qaqqabsiisaa jirru.
Jiraataan godina wallagga lixaa aanaa sayyoo ta'uu isaanii himan sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan qonnaan bultoonni yeroo ammaa hojii qonnaarra hin jiran dhibee busaa waliin wal qabatee rakkoo hamaa keessa jiru jechuun himaniiru.
Yeroo ammaa hundinuu qotachaan jiru, haramachaan jiru, wareechiisaa jira. Mana qorichaa yoo deeman mana qorichaatti martee gahaa namni argachuu hin danda'u. Yoo dhaqanis immoo gara dhuunfaatti asitti deebisuu dirrii uummatarraa fuudhanii kanaan dalalamaa jira. Waaqni qorichiin jiru yoo dhaqan qorichiin jiru qorichi busaa jedhanii uummanni bakka baatee keessumaa naannoo baadiyyaatti hawaasni qotee haramachaa jiru siidaa jira jechuudha amma. Manni baay'ee miidhaa guddaa jala jira.
Dooktar Abdul Qaadir Daaraktari Olaanaan Dhaabbata Tajaajila Raabsaa Qoricha Itoophiyaa qorichi dhibee busaatiif haga barbaachisu ol jira jechuun gaaffii dhaabbilee fayyaarraa dhufu irratti hundaa'ame kennamaa jira jechuudhaan himaniiru.
የወባ መድኃኒት ስርጭት የሚጀምረው ጤና ተቋማት ጥያቄ ሲያቀርቡ ነው መጀመሪያ ክኒኒ መልክ የሚዋጡ መድኃኒቶች ወደ 105 ሚሊዮን የሚሆን የሚያወጣ መድኃኒቶች ናቸው የተሰራጩት በወባ ቆርች ክኒኒ ሊቅንፈሙ ገረ ቀርሺ ሚሊዮን ጥበት ኮፊ ሚሊዮን ሸኒን ከንተው ከንቢፈ መርፌን ከነሙሞ ገረ
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii galgala kanaa fi qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa sagalee ameerikaa voa afaan oromoo daatkoom jedhaatiin ergaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagaatti bulaa.